iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda miliyoni neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki indwi y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federic nkundikije na eugenie mukankusi wiriwe neza frederic mwiriwe neza eugenie mwiriwe namwe inshuti muduteze amatwi duhere kuri amwe makuru avugwa ku burundi mu burundi kuri uyu wa mbere niho hatangiye urubanza rw'abashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka sentare yari yahanishije bane muri abo bashinzwe ah, ba- bagerageje guhirika ubutegetsi bafite ipeti rya generali bahanishwa gufungwa ubuzima bwose uyu munsi urubanza rukaba rwabaye rukaba rero ah, ku- kuri uyu wa mbere urubanza rwashyizeho indi tariki yo kuburanisha iyi tariki ya cumi n'imwe y'ukwezi kwa kane impamvu ngo ni uko bamwe mu baregwa icyaha batari bazanye ibyireguro eh, n'abandi nabo bakaba basabye ko urubanza ruba- ba- abacamanza babanza kubaha ababunganira mbere y'uko urubanza rukomeza umunyamakuru wacu eh, roje wirika neza yari ahari aratubwira muri make uko urwo rubanza rwagenze ku nshuro ya mbere ruburanishwa mu gisata c'iyungururizo urubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi rwitabwe n'abo rwerekeye mirongo ibiri na batandatu kuri mirongo ibiri n'umunani cumi na batatu muri bo nta vyireguro bari baje bitwaje kandi nta n'ivyo bari barashikirije sentare imbere y'iri sango ryo kuri uyu wa mbere muri bo harimo general Cyril Ndayirukiye yigeze ko umushikiranganji w'ukwivuna abansi na commissaire de police Zenon Ndabaneze aba basavye sentare kubareka bagasubira kunganirwa n'abashingwamanza babo bataramuwe mu rukinja mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu basiguye ko ingaruka mbi ry'itaramurwa ry'ababunganira aribo zagarutseko kuko batswe uburenganzira bwo kunganirwa bacabaza ko amategeko yoba yankira abashingwamanza babo gusubira gusasa mu ntahe z'icese zo mu iyungururizo umukuru w'intahe yabahebuje ku vyo basaba imvo yatanze ni uko ababuranyi atari bo bavugira abashingwamanza mu gihe bobo batigeze bandika na rimwe babisaba ikindi naco ngo niyo vyari kuba vyemewe babisavye bateba akarorero nka general ndayirukiye yandikiye umukuru wa sentare ntahinyuzwa y'uburundi ku itariki ya gatatu ukwezi kwa gatatu uyu mwaka amusaba ko abashingwamanza biwe batatu bokwemererwa gusubira kumwunganira umukuru w'intahe yamubwiye ko yanditse ikiringo cararenganye kandi iminsi haciye ari myinshi amategeko atemera ko umuntu yoyunguruzamwo ariko sentare yemereye general ndayirukiye na commissaire de police ndabaneze kurondera abandi bashingwamanza bashasha bo kubunganira ikiringo c'ukwezi kumwe nico bahawe kugira ngo babe baronse abo babafasha kuburana eroje uri kaneza gitega ijwi rya amerika arakoze mugenzi wacu eroje wirika neza kuri iyi nkuru turaza rero kuyigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha twabibutsa ko muri izi mpera z'icyumweru mu ntara ya mwaro humvikanye urusaku rw'amasasu n'amagrenade mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru ku mutumba wa musivya mu- ni muri komine ya gisozi igitero cyakozwe n'abantu bitwaje intwaro ku birindiro ku gi- ku birindiro by'igipolisi impuguke mu by'uburenganzira bwa muntu barimo gukora amaperereza mu burundi kuwa gatanu ku mugoroba bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru muri abo banyamakuru harimo abakorera ibinyamakuru byigenga n'ibya leta hagati y'abanyamakuru ba leta n'abigenga ibitekerezo byatanze byari binyuranye ku bijyanye n'ukuntu ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwifashe muri iki gihe mu burundi ku ruhande rw'abigenga ibintu byaradugereye naho ku ruhande rw'abamenyeshamakuru abanyamakuru ba leta bavuga ko hatewe intambwe iboneka ayo rero ni amwe mu makuru avugwa ubu ngubu mu burundi turaza kuyabagezaho mu kanya frederic umwanya ni uwawe n'ikiganiro muri isanga urakoze eugenie ubu naho ni cya gihe cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo y'ijwi y'amerika muri sanga ku munsi wa gatanu perezida w'uburundi pierre nkurunziza yatangaje icese isemo igira kabiri ibikorwa vya wa murwi w'igihugu ujejwe gutoza ukuri ku vyabaye muri kahise mu burundi hamwe no kunywanisha abarundi uyu murwi urongowe na musenyeri jean louis nahimana twabibutsa ko uyu murwi wagenywe mu mwaka uheze ni ukuvuga imyaka cumi n'itanu irangiye hatewe akamo gasaba ko uyu murwi woshingwa vuba kugira ngo amabi yose yakozwe mu Burundi aje ahabona maze abarundi bamenye ukuri bongere basubire kunywana no kwizerana nk'uko na perezida Pierre Nkurunziza yabisavye igihe yariko arashikiriza ijambo ku munsi wa gatanu mu Kayanza abarundi benshi barasaba ko uyu murwi wokora atawegamiye maze ugashira imbere ubwigenge hamwe n'ukuri yamara abahinga bakurikiranye hafi kahise ku Burundi bavuga ko Burundi bwahuye n'amakuba menshi yagiye araba mu myaka itandukanye kandi ko abarundi batari bake bayagizemo uruhara ikibazo nyamukuru ni ukumenya niba abakoze ibyaha byose byasizikaje Burundi bazovyemanga bagasaba ikigongwe ku rundi ruhande naho abo bahinga bavuga ko uyo murwi uzoba ufise amabanga akomeye cyane kuko utegerezwa kuzo kwitondera amakuru uhabwa n'ivyabona maze ukazotegerezwa gutandukanya icatsi n'ururo kugira ngo ntihagire uwambikwa ibara ku byaha atakoze hari kandi n'ikibazo cyo kumenya koko kuko niba ingingo uyu murwi uzoba washyitse ko zizokwemerwa n'imirwi itandukanye kuri ibi bibazo byose rero bijanye n'ibikorwa byo mu rwi twatumiye incabwenge zibiri zigiye kudufasha kwihweza intambamyi zishobora kuba muri ibyo bikorwa bizosaba ko abarundi bikebuka bagashyira imbere umutima wo gukunda igihugu kuvuga ukuri hamwe no kurekuriranira turi kumwe ubwa mbere na mbere na professeur jean baptiste hajayandi yigisha muri kaminuza johns uh, university ni kaminuza iri mu gisagara ca new york city uh, muriwe neza uh, muramutse neza hani muri amerika amushikirana jean baptiste hajayandi
amahoro urakomeye
tunakomeye neza ego turi kumwe kandi na professeur libera ntibashira kandi yigisha muri kaminuza uh, université libre de bruxelles mu gihugu c'ububirigi uh, mwiriwe neza aho ndazi ko uriko urira mushira ntaye libera mwiriwe neza mwiriwe neza murakomeye namahoro namahoro uyu munsi rero nk'uko muvyumvise tugiye kuvuga cane cane kuri uyu murwi eka intambamye uyu murwi ushobora kugira ariko imbere yaho reka twumvirize ijambo uh, perezida nkunzi yashikirije igihe ku munsi wa gatanu mu kayanza igihe uyu murwi wari ugiye gutangura inshuro igira kabiri ibikorwa vyayo
abarundi bari ngaha muribuka neza yuko kuva tugiye nayo kwikukira twaciye ibibazo bikomeye cyane twarabuze umugani watari umugani utumva wo mu gasore ndetse n'abana biwe babiri umwe yari akwije ndawunyakiri ubundi amezi atatu ndetse n'umukenyezi wiwe arakurikira ataco bazira ni naco gituma rero uno mugwi waje kugira ngo dufashe kuraba ivyatugoye muri kazi kugira nk'abarundi duhaguruke nk'abagabo nk'uko basokuru babaze bati ukugwa ni kimwe ingorane ni kugumayo igikenewe ni kuvyuka tuhaguruka tukubaka igihugu
nkuko twabivuze kandi abarundi batari bake barasaba ko uyu murwi ukora atawegamiye kugira ngo eka utohoze ukuri ata hantu wegamiye eka ukore wigenga reka twumvirize icyo abanyagihugu nabo nyine basaba kuri uyu murwi turiko turaraba umugwi seviyere woza wisunze ukuri utaravye utumvirije ku ruhande canke se abandi kugira ngo ntibashikirize ibitari vyo kuko abantu benshi bara shaka gukoresha abantu ko batari cyangwa isoko wo kwisunga by'ukuri kuri nk'ukuri nyene wo bashikiriza ibyo babona cyangwa se ibyabaye reka dutangure kuri we professeur libera ntibasha kandi ibikorwa vy'uyo murwi mubibona gute amatwa dusumira abagize uyu murwi ni ncabwenge z'abashinga ntaye bijunja mwebwe ku bwanyu uyu murwi mubona gute
uyu mugwi ubwanje uje mu gihe kitari ico muti kubera iki muzeye murazi biriko biraba mu burundi abarundi bapfa ku munsi ku munsi ni benshi cane ikindi ca kabiri ni uko uno munsi abarundi barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu bahunze igihugu sibona rero uyo mugwi wari utegekanijwe ni na, na accord d'Arusha uh, muribuka yuko yasinywe mu haheze imyaka cumi n'itanu uh, uyo mugwi uh, wari washizweho bari bawimviriye uh, mu bijanye n'ingorane zari ico gihe uh, nivyo uwo mugwi turavye itegeko ryawushizeho rizoraba ibyabaye kuva mu nta- mu mu twikukira gushika itariki zine z'ukwezi kw'icumi na kabiri ibihumbi bibiri n'umunani naba nihenze Eh, ni ukuvuga yuko uyu mugwi uje mu gihe kibi kuko eh, simbona eh, uwo uwo mugwi abo bazonywanisha Eh, ni kuko ingorane zariho igihe bawushiraho so ziriho uyu munsi mbe mushi nahe libera kubona uyu murwi wagenewe ikawasabwe haraheze imyaka cumi n'itanu ukaba nk'ubu ugiyeho muri iki gihe utanguye gukora muri iki gihe izo zo singorane ntibyoba bivuga ko abarundi hariho benshi badashaka ko uyu murwi utohoza ukuri
oya oya nibaza ko abanya- abanyabarundi baranyotewe ukuri kuko icisha uburundi uno munsi ni ukubera ah, ibyaha bidahanwa Eh, bagaca bafata ikivunga eh, ngo ni banaka bagize amakosa ibyo si byo eh, ni uko umurundi wese yakoze ikosa yohanwa kuko atakiwe eh uyu mugwi rero eh, abarundi nibaza ko batabona nabi mugabo ico eh, nshikirako uje mu gihe kitari cyo I- Oh.
igihe mwifuza ko uyu murwi utangura huba nka ryari
Eh, ku- ica- icihutirwa cane rwose mu burundi ni uguhagarika ubwicanyi uyu mugwi woza amahoro ahafunze bose bashaka benshi eh, bafise ivyo bagirizwa bakaba batahutse ari mu burundi murazi yuko abanegosi yakoro yarusha benshi benshi bari hanze Eh, kandi hari ivyo ngira ngo baba bagirizwa ni uwo mugwi rero wojaho abarundi bari uburundi buri mu mahoro eh, abarundi bidegenza hamwe bayaga ukuri atakunyegezanya abo bari hanze bari hanze kubera uwo murwi utanguye canke bahunze ingwano mu burundi
eh, bahunze ingwano mu burundi Ego reka tuje nawe kuri professeur uh, uh, Jean Baptiste Hajayandi mweho uyu murwi mubona gute I- i- ikiringo ugiye gutangurira ko n- sico nkuko uh, professeur Libera abivuze
nohera ku- ku byerekeye uwo mugwi nyene uko ndawubona jewe naho washigwaho nararyohewe rwose kubera abantu bamwe bamwe bari muri wo ndabazi Mm, guhera kuri uwo awugaba musenyeri jean louis nahimana eka na bernard ntawuturi agaba eglise anglicane na didas kiganahe professeur didas kiganahe n'abandi abo bose n'abantu je nibaza uko ari cumi n'umwe naho bose ndabazi n'abantu n'ukuri eh, bashobora gukora akazi gashimishije kandi uko ndabibona jewe nta bantu benshi bavuga ngo uwo mugwi ngo tumeze neza barawitondeye n'ukuri eh, assemblée nationale yarawitondeye kandi uribuka ko basabye amazina abantu bose babishoboye hama bagacagura mwabo ico ico nico kintu uwo mugabo uwo mugwigenda ubona neza cyane ico ikindi naco u- ubajije ubajije uti uwo mugwi uje har- har- harengeranye none urumva mugenzanje libera ntibashira kandi avuga yuko ahubwo uh, uh, bukwiye ahubwo kuzoza hanyuma jewe ku bwanje hararengeranye rwose Eh, imyaka cumi n'itandatu ni myinshi kuva igihe arusha ama- ama- akoro yarusha ah, ashi- ashiriyeho iryo eh, iyo ntumbero y'uko hazoba uwo mugwi wo kwihweza ibintu nyene byagiye bigenda je mbona neza mbona neza yuko uwo mugwi wokora Eh, ikiringo cy'uko uhera ku ku- kuri independence mu mirongo itandatu na kabiri ugashikana mu bihumbi bibiri n'umunani icyo kiringo ni cyiza cyane ibyabaye inyuma ya- y'ibihumbi bibiri na- na- n'umunani gushika n'ubu nabyone birashobora kuzorabwa ukundi gusha ariko ntitwavuga ngo tuwurindirize hararengeranye cyane hakenewe yuko eh, ibintu bija mu buryo hama mu bisanzwe ibi byose biriko biraba izi ngorane zose ziba ziba kuko ibintu bi- bitavuzwe uko byari bitegerezwa kuvugwa kugira ngo icyo bita mu gifaransa impunite ihashwe Eh, nicyo gituma uguma ubona ko abantu bikorera ibyo bi- ibintu bya- by'ibyaha eh, badakurikirana mwavuze eh, Jean Baptiste ko uyu murwi ugizwe eh, n- n'incabwenge ikaba shinga ntabijunja mbega hari intambamye mushobora kubona abo bashinga ntabibazogira muri ico gikorwa cabo
intambamyi mbona ikomeye niyo nyine yuko hariho abantu badashaka ko umugwi bene uwo uwujaho je nibaza yuko mbere n'ibi bintu by'ingorane tuza turagira kuva araheze imyaka itari mike ni uko hariho abantu badashaka kujaho mvuge nk'abantu bari mu butegetsi mu mirongo irindwi na kabiri bakaba mu butegetsi mu mirongo icyenda na gatatu bamwe bamwe muri abo jeno kubwira usanga bari imbere no muri abo bavuga ngo bari muri opozisiyo hanyuma ugasanga bavuga ngo ngwiho nyabwoko ngwiho nyabwoko abo bantu ntibashobora kuvuga yuko uwo mugwi bawubona neza babona ko wokora kuko ukoze wo kwerekana ibintu bimwe bimwe mu byo bagiyemo hanyuma ugasanga rero ntibawushaka gukora mushira libera ntibagira kandi ntibashira kandi uyu murwi ka abagize uwo murwi hari ikintu mubanegura
abagize uwo mugwi jean louis musenyeri jean louis turamuzi rwose kandi amuzi neza cyane kiganahe nawe nyine ndamuzi sankorega n'abandi bose bari muri wo benshi ndabazi ariko muribuka yuko kiganahe ari mu banditse amakonstitusiyo mu burundi icyo ushaka kuvuga ni uko uwashyizeho uwo mugwi perezida nkuru nziza niwe niwe bari muri uwo mugwi bazokorera muti kubera iki jewe ku bwanje iyo banshyira muri uwo mugwi bakansaba ko ibikorwa bitangwa uno munsi njyewe naca ntanga imihoho muti kubera iki iyo muri famiye abana babiri bashwanye batumvikanye ku bintu byo mu rugo abagomba kubashyira hamwe kumvikanisha ntibahengera umwana umwe atari hari ngo babumvikanishe ntibikunda icyo ni icya mbere icya kabiri uyu mugwi nawe uzokora ushaka gushika kuki ko umugambi w'uwo mugwi wari ukuzuriza abarundi wari kugira abarundi basubire kwizerana ikindi ko kwari ukugira bige kubanisha abarundi wagize ikosa akaryemanga bakamugirira ikigongwe none bazokwiga ingorane hagati y'abari mu burundi gusa abo bari hanze bashika hafi ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu ibyo ntibibaraba ikindi rero nagomba gushika ko ni uko ibyabaye n'ibyo ni byinshi mugabo ibiri ko biraba nibyo byihutirwa gutorerwa umuti mu kanya gatoya cyane rwose mushiya ntahe libera hariho abategetsi nk'abatwaye Burundi muri mirongo irindwi na kabiri cyangwa mirongo icyenda na gatatu baba badashaka kwimurwa uba mu kanya gato amasegonda mirongo itatu
nibaza ko atamurundi n'umwe yo kwanga ko umugwi wojaho kugira wumvikanisha abarundi abarundi tuve muri izi njyane zama zibaye imbere ishaka igihe habaye amatora kandi twubakira ku kuri nta mutegetsi n'umwe nibaza ko uwo mugabo atawifuza nawe professeur ikibazo ni igihe ni igihe bawushiriyeho nawe jean batiste hajayandi mu kanya gato amasegonda mirongo itatu mbega uyu murwi nk'uko libera bivuze uzawukorera perezida pierre nkurunziza
oya uwo mugwi washyizweho n'abaserukiye abanyagihugu muri asambure nationale na sena uwo mugwi ntukorera umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu yawushyize ku mukono gusa ariko ibyakozwe byose kugira ngo uwo mugwi ubeho byaciye mu bantu baserukira abanyagihugu ku mvure ibya politiki ntibyari bimeze neza cyane ariko mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi na kane aho bawuciraho asambure nationale yari yemewe niyo yabashyizeho abo bantu nk'uko twabivuze bifashe neza rwose abo cumi n'umwe barashobora gukora ikindi nashaka kuvuga ni uko ibyo umushinga nka libera ariko aravuga byerekeye ingorane z'ubu hariho ibiriko birakogwa kugira ngo habe kumvikana mbona barashyizeho n'umukuru wahora ari umukuru wa tanzania ngo afashe museveni bafashe kandi ya komisiyo yashyirwaho mu gihugu bose nyine bakore kugira ngo batorere inyishu mu gihugu kuko ingorane ziriho mu gihugu ariko ibi byerekeye ibyabaye kuva mirongo itandatu na kabiri gushyika mu bihumbi bibiri n'umunani ntitworindira ngo ngo bize birabwe hanyuma ibyo bintu bitegerezwa gukorwa n'uwo mugwi umeze neza hama ukerekana abantu ibyo bakoze abakorewe ibintu ariyo bahambwe ni- n'ingene boshobora gusubiza hamwe abantu bakabashi- bakabahuza Eh, naho ribera avuga ngo bamwe bamwe bari hanze eh, nibaza yuko ibyo biganiro biriko biraba bizotuma abantu bashobora kuzogaruka mu gihugu eh, n'ibyo umuntu yo yifuza tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika jules mwiriwe neza muri hehe
bururi E, murafise ikibazo murafise iciyumviro turiko tuvuga cane cane kuri wa murwi ujejwe kunywanisha abarundi eka no kurekuranira
icyifuzo cy'iwanjye yego
imbere y'uko uwo mugwi woza Mhm.
ni ukuvuga hari amahoro amata abantu ata abantu bicwa mbeho niyo waza ubu kandi n'ubu ntibakunze bicwa mbere zo kumvikana abariko babigira ubwo nyene nagira woza agasubira ku byabaye ku byabaye cyangwa atariko biraba
Mura- Aba ikindi kintu uwo mugwi uwo mugwi uriho u- waje waje bamwe barahunze nagira uzoza guhuza woza bose bari mu gihugu bose baritavye igihugu hama a- amatohoza agakora kuri bose hama hama ukuri kukaja habona ariko uje ubu bamwe bari hanze ubwicanyi mu bundi bubandanya bo uwo mugwi ujya simbona ikintu ugamije gukora Urako- uruhande rw'iwanje urakoze jules reka duhe n'ijambo eh, simvura simvura mwiriwe neza
miriwe murafise iciyumviro muri hehe
turi mu buhungiro mu hehe mu gihugu kihe
rwanda yego tugakwa ijambo murafise iciyumviro ikibazo Eh, ikintu nasha- ikintu nashaka kuvuga kuri uko kuri uko kuri bavuga mbega abagenye uwo mugwi mbaza abo bagabo mbega abagenye uwo mugwi eh, ni bande mbega aba- abawugenye barera se ico ico nzi muri bo a- hariho abo eh, baciriwe urubanza rwo gupfa ubu bariko bavuga ngo bagiye kunywanisha abarundi bagiye kunywanisha bino- ngo no kuvuga ukuri none uko kuri kuzoba ari ukuhe kandi bafise ibibagira mbe hajya ngo bazonywanisha abandi ko benshi du- duhereye mu buhungiro eh, bugiye kugo- u- u- gushika ubu uburundi bugi bugihonywa imfura zabwo abarundi bapfa ijoro n'umurango ni- ni- ni- ni- mu burundi ntihabuze ukuri habuze abagabo b'ukuri n'ijambo
Ego.
ivyo ivyo bariko barakora eh, bavyita gusigana inkohe ku maso ni ivy'abanyapolitike turabizi mu burundi na- ntihabuze ukuri habuze abagabo b'ijambo n'ukuri That's my right, yeah?
Ego, murakoze murakoze eh, simvura eh, reka tuje eh, kwa professeur libera eh, eh, professeur jean baptiste hajayandi agira ico abwiye jules eh, na simvura jules avuga ko ah, ibiganiro uyu murwi wokoresha eka wotohoza ukuri mu gihe abantu benshi bahunze ah, bisa nuko ataco bizoshikako akaba na simvura avuze ko hariho aba bagenye uwo murwi nabo nyine bo bafise ibyaha bibagira duga ku ijambo mushigantahe jean batiste
rero nibaza yuko umwe wese arashobora gushikira icyiyumviro cyiwe nk'abo bashikirije ibyiyumviro byabo ni- niko babyibaza ariko n- nibaza nti nk'abantu kuva itandatu na rimwe eh, novuga mbere itandatu na kabiri kwa niho bazohera itandatu na gatanu itandatu n'icenda irindwi na kabiri mirongo umunani n'umunani mirongo icenda na gatatu mirongo icenda na gatandatu n'iyindi myaka iyo myaka yose ba- ba- barindiriye ko hari cyo kugwa nabo bantu ntiwo babwira ngo bazorindira yuko ngo abantu bahunze eh, muri iyo m- kuva mu mwaka uheze inyuma mbere y'uko uwo mugwi wari washizweho kuko muribuka uwo mugwi ntiwashizweho eh, izi ngorane turimo zirakomera uwo mugwi washizeho mu bihumbi bibiri na cumi na kane ubwo rero uwo mugwi washizweho imbere y'uko ibintu bija mu ngorane ukeneye gukora kugira ngo ibyo muri iyo myaka kuva mirongo itandatu na kabiri gushyika mu bihumbi bibiri n'umunani byo bitangure biboneke bigaragare hanyuma je novuga mbere muri abo bonye bavuga ngo bari muri opposition radicale yega bamwe bamwe uzosanga ataco basubiramo kuvuga ko harimwo abantu bashobora gusanga barakoze ibintu bidakorwa muri iyo myaka ya kera ibyo rero yaba irindwi na kabiri mirongo icyenda na gatatu cyangwa iyindi myaka ubu bivugira kuko nta kintu kirashobora kuvugwa ku byo bakoze aho niho ngejeje
mushinga ntahe libera igihe basaba kwimurwa ibujaho mu burundi hari amatati akomeye cyane rwose muri muri ya myaka yose ibiganiro byariko biraba uburundi eka abarundi bari baracanimwo cyane cyane ku moko ibikorwa byo mu rwisi bikorwa abantu bari bakwiye kwishimira bigatangura eka n'abari hanze ko twumva hari ibiganiro biriko biraba bashobora no gutahuka baka nabo nyine bakazokwifatanya n'abandi barundi
oya oya oya yumviriye arusha bari kubwira badome ku rutoki ku barundi bose bakoze ibyaha hanyuma ntibasubire kuja mu nzego zitwara igihugu icyatumye rero uwo mugwi ujaho imyaka cumi n'itanu iheze ntibyumvikana kuko ku bwanje nta nzu yari kwirasha kugira uwo muzi ukuri utangure gukora inzira icyihutirwa nk'uko narivuze ni ubwiganye hanyuma igituma bihuse si ikindi umuntu ashobora kubikotora hariyo sivura yabivuze neza ati mbega abawushyizeho barera ntimwibagire yuko petero nkuru nziza bari bamuciye urubanza rwo gupfa kandi ko harayizimingira imyaka ibiri urwo rubanza ruciwe mu kinyegero ubu yarera none iyo komisiyo verite reconciliation ije gukora gukora iki mu bwihe bamwe bamwe biyejeje icya gatatu nari nabivuze jean batiste arabigaruka ko navuze yuko uwo mugwi washizeho na nkuru nziza jean batiste ambwira ati uwo mugwi washizeho na assemblée nationale mugabo turazi ko assemblée nationale ikorera nkuru nziza ataguhu ubu rero ni bwinshi mbega iyo asame nasiyonari iserukira abanyagihugu hariho komisiyo yashyizeho ngo yige ibiriko biraba ngo tumenye ubwicanyi abicwa ababica iyo asame nasiyonari ititaho ineza abanyagihugu ikorera abanyagihugu cyangwa ikorera nkuru nziza ibyo rero byerekana yuko uwo mugwi washyizweho na asambure nasiyonari ntacyo uzo uzoshika ko cy'ukuri nkuru nziza atabyemeye kuko niwe yawushyizeho icyo nshaka kuvuga rero ni uko jene ndawizeye ko kubera mbere ugiye aricyo icya kabiri nta cyariko kirihutirwa kubwira uje utangure gukora atari ukunyegeza ibintu bimwe bimwe icya gatatu ni uko abarundi banyotewe ukuri mugabo nk'uko simvura yabivuze nibaza yuko atakintu na kinini na gatoyi uwo muguzi ushika ko mu gihe aba abatata atariho bari ariko kuvuga yuko umugwi wojaho ntibantunganya atari burundi perezida ntibango ntunganya atari burundi nyangoma atari burundi bavubanuzeye l'ancien l'ancien président de l'Assemblée nationale atari burundi l'ancien vice président deuxième vice président atari burundi n'abajenero bari hanze muri CNDD-FDD bahunze igihugu abo bose batari Burundi ugwaruka ruri mu Rwanda ibihumbi bibiri ari muri Tanzania muri Kongo muri Zambia ariko uyo murwi uyo murwi professeur Libera uyo murwi hariho abarundi bari bawiyamirije abantu batarahunga abantu bose bakiri mu Burundi uyo murwi si hariho abantu benshi bavuga ko hariho abantu benshi batifuza ko utangura ibikorwa vyabo reka ariko muri aka kanya duhe ijambo wundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika ntawe uhora ku ngoma mwiriwe neza murakomeye murafite ikibazo
gukomera ni iby'agateganyo gukomera iby'agateganyo duga ku ijambo
yego murafite ikibazo icyiyumviro mushikirize mu kanya gatoya cyane muzaba mukoze
icyiyumviro nagomba gusukiriza murakoze ko mu ijambo icyiyumviro twagomba gusukiriza kuri uyu mugwi uhari niko turabona saa cyiciro cyawo uhari urashobora kubibata kujyana bakibuzuga imyaka yari yatugira bawutanga bakubwira bawusukirize uno munsi ariko igihe hatari bwabi ntabana ngo habe abahunga muri politiki ngo bimere nabi ntibari bwawushinze baguma babiharira none ubu hari intambara niho babona badapfa batera iminsi n'ingorane zizo bazihari kuva mirongo itandatu na kabiri gusa uno munsi muri demisedi kuko tuzi ko muri abo bari hanze harimo abantu harimo abasinga ntaho cyangwa harimo n'ibyo bazi baba bagirije be aba bo bo bari ngaha bo bo barera ibiruka biraba uno munsi bigabaza abandi ibyo ibyo ni icya mbere hanyuma ku bijyanye hanyuma ku bijyanye n'ibyo gatera akazina muntu nabyo uyu mugwi none turi kurakorera hasi
duga ku ijambo musozere n'ingoga hariho benshi baturindiriye naho navuga rimwe gusa ubu turiko turaraba uwo mugwi waje tubona yuko umengo basa n'uko umengo barawusitse mu kinogo ubwo n'uwo mugwi kandi twese turiko turaraba nk'umugwi ujamwo abasenyeri n'abatasi n'abantu bihebeye imana tubona yuko kugeza uno munsi ubu abantu bihebeye imana ata bintu byo kwegera imana bikiriho kuko nta jambo ry'imana bemera baba batubaha kuko ari nk'umuntu agikoze ngo ntiyashobora kwemerera ibintu biriko biraba atakaza gutwara ibyozo nk'ibyo ari umuntu azi ijambo ry'imana kandi ari umuntu politiki ayibona ndetse ngo abantu Ego- bazi ijambo ry'imana abantu b'abapasi n'abasenyeri ni abantu twubaha cyane kandi baba baziririza politiki zose kandi abantu baba baciye ubwenge cyane Eh, kuko murako- tubona n'umupasi rwamumenye gutwara urwego nk'uru ikibazo ubatubwemera ni ibintu biteye isoni Ego, murakoze nta ukora ku ngoma ndabona ko eh, iciyumviro cyawe kirasa n'iciyumviro cya jure ikanasimvura ni iciyumviro ah, abashingantahe bagize ico bakivuga ko muri aka kanya kandi turafise uwundi munyu wanyu radio ijwi ry'amerika ferdinand muriwe neza
mwiriwe neza ku ijwi rya amerika mwiriwe neza murafise iciyumviro murafise murafise ikibazo
ego intererano yanjye gitse mbona kuri uwo mugwi icyo ugiye gufasha kuko hari benshi birirwa baricwa abandi barahunze byiza rero kuri uwo mugwi icyo wari- wari gushingwa mu gihe ibyo bintu abantu ba- baba batari bwahunge ariko ubu bahunze gitse mbona icyo baba uwo mugwi ushinzwe bariza aba bantu icyo uwo mugwi uzo uri kurakora kuko twebwe abanyagihugu bato bato uwo mugwi ntawo tubona ntitubona ibyo bariko baragira nabyo tubona vraiment uwo mugwi ntibadusiguriye neza icu gihijwe kuko nta vyabo ntabyo tubona nta n'ivyizigiro vy'uwo mugwi kuko n'abawurimwo bagirizwa barafise ivyo bagirizwa barafise amakosa bakoze nabo nyene nico gituma twe tubona ko uwo mugwi ataco uwo- mbona uzomariye abarundi Eh, murakoze ferdinand Eh, mushingantahe jean baptiste hajayandi eka amakenga ni menshi ku batari bake ku vyerekeye uyu murwi bavuga ko uyu murwi utanguye mu gihe kibi cyane rwose igihe abarundi batari bake bahunze igihugu mbega ico kibazo cotorerwa umuti gute kugira ngo uyu murwi ubandanye eka nabo barundi bose bashobore kugira kugira uruhara eka arabafise eh, u- ivyo bashikiriza babonye bumvise muri kahise ku burundi vyogenda gute
Eh, ndumva yuko hariho ari ingorane zo kumenya ingene uwo mugwi wa- washizweho eh, kandi n'ibyo ujejwe uwo mugwi mbona umengo bamwe mu bashikiriza ivyiyumviro ba- bibaza ko ari umugwi washizweho ubu vuba ariko n'umugwi umaze umwaka n'igice ushizweho washizweho mbere imbere yuko n'izi ngorane zi- za- zo mu mwaka uheze ziba Eh, kandi ntu- eh, icyo novuga ni uko eh, uwo mugwi nk'uko babivuze kwa mu ndwi iheze kuwa gatanu uwo mugwi ugiye kuja mu gihugu uvugane n'abanyagihugu wumvirize ibyo bipfuza kandi bamenyeshe nabo icyo bagiye gukora Eh, ubwo rero ba- bazomenyesha neza eh, intumbero eh, y- y'ivyo bategerezwa gukora mu byo bakora bazoraba eh, cane cane i- ibintu ingene vyageze muri iyo myaka y'imbere ya y'ibihumbi bibiri n'umunani kuva ku ukwikukira hama baraba babikoze cane cane abo hejuru eh, bara- bongere barabe n'abantu ba- bazogira ibintu bikomeye nk'ivyo kuraba abantu bose bapfuye mbona numva ba- bavuga bati twebwe twa- twabuze abahu- abantu ibihumbi ijana cyangwa twabuze abantu ibihumbi bitanu gutyo ibyo byose bazobishikako hama barabe abantu bahambwe bahambwe eh, imu- imu- ikivunga mu mu binogo kuva itandatu na gatanu gushika ubu vuba gushika eh, ibihumbi bibiri n'umunani aho hose narumvise ko bamaze no kubikora rega uwo mwaka uheze byabananiye gukora byinshi ariko bimwe bimwe barabikoze nk'ibyo kurabaho bahambye abantu mu binogo Eh, hama rero donc urumva eh, icyo noshikako ni uko abo bantu bashikirije ibyiyumviro ku bwanje nk'uko nabivuze bomenya kumbure ba- bamwe bamwe numvise nk'uhejeje kuvuga ngo abo bantu muri aba hariyo bakoze ibyaha aba bagabo ubu mugwi n'ukuri n'abandi bari muri bo ntabo uvuga ati bakoze ibyaha bikomeye muri ibyo bintu byagiye bishika mu gihugu hanyuma ikindi nacyo ni uko ibyo bazoshika ko uwo muntu azogenda abibona buke buke ikindi cyumviro novuga ni uko benshi mbona bashikiriza icyumviro cy'uko igihugu kiri mu ngorane nibyo kiri mu ngorane kandi hari ibiriko birakorwa kugira ngo ibintu bije mu buryo hariho abashaka kumvikanisha abantu mu gihugu no hanze ibyo rero biguma nabyo bikorwa ariko uwo mugwi nawo bavuze bati reka ubandanye ibikorwa byabo kuko byabo kuko ufite imyaka ine gusa hasigaye imyaka ibiri n'igice barashobora no kubongera umwaka umwe kugira ngo bakore ibyo bashoboye gukora bamenyesha abantu ibintu nyine byagenze kuko njyewe icyo mvuga mu burundi ingorane ziriho ni uko abantu usanga bagiye mu mirwi yabo y'amoko ugasanga umuhutu avuga ngo abatutsi n'abicaye uwo mututsi ati abahutu n'abantu bagiriho nyabwoko ibyo rero uwo mugwi nibyo uzofasha werekane ko atabwoko bw'abicanyi buriho ko atabwoko bw'abantu bera buriho uzokwerekana ibintu nyine byagenze kuri urwo rugero hanyuma ibindi nabyo biriko biraba ubu nabyo ntibizoronge inyishu mu rugero rwabyo niko nashaka gushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika risamirana i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika ngenzi mwiriwe neza muratwumva ngenzi
ndakumva cyane Eh, murafise ikibazo murafise icyumviro
reka ntange icyiyumviro cy'iwanje yego nibaza nti mbega none hamwe uwo mugwi uwo uri kuratorera ibibazo byo kuva muri mirongo itandatu na kabiri yo gucikukira gushika mu bihumbi bibiri n'umunani ibibazo bigaca biguma byiyongera nk'uko tubizi muri kino gihe urabona abantu benshi bariko baricwa abantu bakiri bato bariko barafatwa baja kwicwa abandi bagirirwa eh, ihohoterwa ry'agateka kazina muntu bimwe bita iyicarubuzo mu kinyarwanda urabona yuko abahunze ari benshi nk'uko ntuze yabivuze libera none hamwe ibibazo byaguma byiyongera uwo mugwi rero nawe ukavuga ngo uriko uratorera ibibazo ngo byo muri mirongo itandatu na kabiri gushika mirongo ibiri n'umunani wewe wumva byo bimaze iki nta kintu kimwe kimaze ikintu cyateye ingorane ngira ngo urabizi yuko ari ikintu kigaragaza umukuru w'igihugu none rero urumva mu gihe nta kuvuga ngo uwo mugwi afite iki akamaro akawugaha iki gihugu ubundi byiza rero nuko ibyo biganiro by'abahuza dutanga bukaba uwo mugwi ukazoza uko ibiganiro eh, bifite icyo biba byafite mu ndavuga ibi biganiro bizoba eh, bihagarikiwe na museveni hamwe na mukapa hamwe byogira icyo bimaze ku mugwi rero umuntu mabuzi ugakora kuko wuca ushika kuri ibyo bibazo rero byo muri mirongo itandatu na kabiri ibihumbi bibiri n'umunani Eh, mura- mugabo ibyo
Eh, mu- murakoze ngenzi icyumviro cyiza abashinga ntabe baragira icyo bakivuze ko mu kanya reka duhe n'ijambo uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika Vincent Eh, mwiriwe neza Halo, mwiriwe mwiriwe neza neza.
murafise ikibazo icyumviro munyarutse akanya gatoya cyane Ego, e- ego, icyumviro dufise Mhm.
ni uko mugwi utari bwagere kujaho kugera ku isaha. Kandi ingorane zihateye ni ikintu gushaka atari cy'umukuru w'igihugu. Hama ikisigaye naco none uwo mugwi uzokuza ukora amatohoza ku- ku- kuri nkuru nziza nawe ko ari we ariko yica abantu benshi kugera ku isaha bateye ubwoba.
U- uyo ibyo ico ni icyumviro cy'iwawe ko umukuru w'igihugu ariko yica abantu ariko aha ku ijwi ry'amerika siko tu- aba- twebwe twovyemeza Eh, reka Oya turabibona ko- turabibona ko turi mu gihugu turabibona je ndigaho i Bujumbura je ndabibona turi- nta kinyoma kirimo.
igomere kareka abashinga ntayo turi kumwe nabo nyine bagira icyo bavuze ku cyiyumviro cyawe nashaka ubwa mbere na mbere eh, Libera- eh, eh, jean batiste mutubwira hariho umushinga eh, umushingantahe ngezi yavuze ati uyu murwi kuzotoza ibyaha byakozwe kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo itandatu na kabiri gushika mu bihumbi bibiri n'umunani mbega ibindi vyaha biriko birakorwa bizotozwa n'abande ati murashaka kumuronkera inyishu kuri ico kibazo
ibyo na- na- nashikirije yuko hariho eh, i- i- uyu mugwi ubwa mbere na mbere umugwi washizweho kubera ibyashi- ibyashizwe ku mukono yarusha ibyo rero eh, bari bashizeho itegeko nyamba ataribwirizwa nk'uko nobivuga mu bihumbi bibiri na kane hama rero ibyo ntibyashobora gushirwa mu ngiro eh, mugabo haca ha- haza ibindi urazi ko haciye haza izindi- iyindi ntwaro yari iyo ntwaro i- iriho ubu eh, kandi ikibandanye mugabo rero bariyungunganije gushikaho mu bihumbi bibiri na cumi na kane bashyiraho ibwirizwa ritomoye neza kandi rero bakora uko bashoboye bashyiraho n'uwo murwi icyo novuga ari wavuze ngo uwashyizweho na asambure nationale novuga ko ari asambure nationale kuva mu bihumbi bibiri na cumi gushyika mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu si iyi asambure nationale iriho rero ni asambure nationale yahahora hama rero ibyo je ku bwanje aho mpagaze ni uko umugwi ko benshi haba mu gihugu haba hanze bawemera babona ko ari umugwi urimo abantu babishoboye ni uko wokora hanyuma ingorane zindi izi ziriko ziraba zikabandanya zirondererwa umuti mu nzira ziriko zirakoreshwa haba mu biganiro ariyo komisiyo nayo niriho mu burundi hakongera hakaba n'aba bahuza museveni na mukapa n'abandi burya bazoshika ku kintu bafashe kugira ngo abantu basubire hamwe hama nabo bari hanze batahe abo bari mu rwanda bari muri tanzania bari mu kongo bashobore gutaha uko igihe cyose cyoshoboka ubwo rero ibyo bintu nibaza yuko abantu ariko barabishyira hamwe byabaye imbere y'igihe intambara dere sivire yasa nk'iyiheze muri 2008 imbere yaho reka umugwi ubikore urabe ingene ubishyira mu buryo utubwire ingene ibintu byagenze hanyuma hari uwavuze hari uwejeje kuvuga ngo ngo uwo mugwi ngo uri gukorera umukuru w'igihugu cyane bavuga yuko utavuga ko musenyeri jean louis nahimana musenyeri bernard ntawuturi abo bose mbona kuri kuri lisite hari umuntu bavuga ngo barakorera barashobora kuzokora akazi bakora ibintu uko biri batunganiriza ba barundi niko ndabyibaza imbere yuko ndaguha ijambo namwe mushiya ntahe libera nashaka tubasomere ubutumwa bw'umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika feridina nzomukunda avuga ati je mbona bizokoroha kuko turateye intambwe imbere nziza buke buke abo babona ko bitazo koroha ni abansi b'uburundi yamara niyo nkuru fabrege fabregas abdul razak n'abati nkamwe mwumva wo koroherwa gute woribwa n'umwana w'intare ukitwara kuri se tugarutse kuri wewe professeur libera ntibagira kandi hariho umushirantahe ngenzi na Vincent bashikirije ibibazo bikomeye cyane rwose byo kuvuga ko ubwo bwicanyi buzotohozwa ari ubwo kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo itandatu mirongo itandatu na kabiri no gushyika mu bihumbi bibiri n'umunani hanyuma akabaza ati ibindi byaha byakozwe mu yindi myaka imyaka yakurikiye bizotohozwa n'abandi ati yavuze kandi ati ibiganiro byoza ubwa mbere ibyo biganiro biriko biraba ibiganiro bihuza abarundi maze uyu murwi ujejwe kunywanisha abarundi no kurekuriranira ukaza mu nyuma icyo cyiyumviro cy'abashinga ntayo mu kivuga kwiki
icyo cyiyumviro ntibashyigikiye cyane rwose muti kubera iki aho umugwi igihe biyumvira uwo mugwi hariho ikibazo cy'amacakubiri hagati y'abahutu n'abatutsi murabizi arusha nibyo yafashije gushika rero iyo arusha yarafashije icyo kibazo gisa n'icyari ko kiratorerwa umuti hashaka kwibutsa jean batiste yuko uno munsi abarundi abarundi bafatanye mu nda baranse ku ikibazo cy'amacakubiri kigaruka naho abari ku butegetsi bagerageje uko bashoboye kose kugucanishamo abarundi hagati y'abahutu n'abatutsi icyo nshaka kuvuga ni uko ahubwo jean batiste ibyo avuga byose bisigura yuko uwo mugwi uje hataragera kuko cya kibazo cy'amoko kiriko kigaruka ubu ariko kuva ibihumbi gushikanuye mu bihumbi bibiri n'umunani mu bihumbi bibiri n'icumi mbere n'imbere y'aya matora twayibonye mu myiyerekano yabaye abanyamusaga bakorana n'abavuye hejuru mu za buhonga bakagira manifesitasiyo bamwe bafatanye mu nda nshaka kuvuga yuko ikibazo cy'amoko cyari cyaranduranywe n'imizi kubera akorodarusha aricyo rero bisigura yuko uwo mugwi ubu uye ntiwari ukwiye kujyaho ubu kuko iki kibazo c'amoko gifiko gisasa n'ikigaruka eh, kubera ubutegetsi butameze neza eh, nshaka rero kuvuga mu ncamake ko nshigikiye ibyo abanywanyi b'insamirizi bava dore amerika ba- bashikirije ariko nagomba kwishura feridina zomukunda Eh, ndashaka kumubwira yuko abakun- aba- abansi b'uburundi abansi b'uburundi nabo ariko barahekura abaru- uburundi saba bariko banka uyu mukwi kujaho nka jewe nta kunyita ko n'umwansi w'uburundi nomwemerera na gatoya Eh, eh, byiza rero ko ndabibona ni uko abarundi turanyotewe amahoro n'umutekano Abanyo- abarundi turanyotewe ukuri ukuri ko mbega kahise byagenze gute ariko ibyo bikaba amahoro n'umutekano urangwa mu burundi abarundi bose nta mwana n'ikinono mbere kuvuga ngo nibagende bayage batorere inyishu ibibazo abandi bari hanze batarimwo ni kubera iki abo bose abarundi nkabo hanyuma mbega libera ntabaciriyemwo i- Yego.
ku bwanyu ikintu catumye uyu murwi u- usabwa hagahera imyaka cumi n'itanu utarashingwa ni kubera iki ubwo ntihariho abarundi benshi batashaka uwo murwi ujaho oya oya na ni na ni ni inkinamico ibyo bita mu nkinamico eh, bari barindiriye yuko nkuru nziza yari yaciriwe gupfa urubanza rwiwe aruheza icya kabiri eh, kwari kugira eh, bahe- bat- eh, aya matora abe barushireho eh, ari bo bonyine eh, bakumiriye abandi je niko ndabibona eh, mu kugerageza gutahura mbe igituma ko barindiriye imyaka cumi n'itanu aho jean batiste yonyishura nta nzu yari kwirasha kubera iki bawushyizeho ubu igihugu kiriko kirasha igihugu kiri mu ngorane ego jean Ntibari batiste duga kurindira- kw'ijambo ntibari kurindira imyaka itatu ine i- mu- amahoro akagaruka hanyuma uwo mugwi ukaja ugakora mu mu kanya gato cyane rwose jean batiste ni kuki uyu murwi utagiyeho iyo myaka yose jean batiste muratwumva Eh, no- nobanza n- n- nkavuga yuko ntu- uwo mugambi uwo mugwi udashizweho ubu uyu uwo mugwi umaze hagufi imyaka ibiri ushizweho eh, ntiwashizweho muri ibi ibi bintu by'ingorane uwo mugwi washizweho na assemblée nationale yahahora kandi yari imeze neza ibishoboka eh, mu bihumbi bibiri na cumi na kane hamaze kuba ibintu bitatu bike byo kubitegura icyo ni kimwe hama eh, igituma eh, wabaye washizweho utebye ibyo sino bigaruka ko cyane mugabo nje nifuza yuko uh, unyaruka eh, gushigwaho kubera iki kuko jewe ikintu ushaka gushika ko nk'ubu ni iki hariho benshi ngaha bavuze ngo uwo mugwi ngo urindire ngo turindire ngo uzo- uzohaba mu mu myaka izoza erega uhava uhaba abantu baragirizwa ibintu cyane bazi ibintu nyine byagenze itandatu na gatanu itandatu n'icyenda irindwi na kabiri mirongo umunani n'umunani cyangwa ikindi gihe uhava usanga bari bawushyizeho atawusigaye mu mu bantu bari batwara igihugu batwara igisoda nka- nk'abantu bari abakuru mu irindwi na kabiri aho haba ingorane bitugwimo ego me tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya ntuzeje birambabaza ngiyo mbonye nk'umuntu wunye ari mu mwaka w'ejo cyangwa ubu- a- a- ahwereye yishwe n'ugwiwe mbwa kandi agapfana ibintu azi byofashije igihugu ego me notanga amazina ariko ntayo nshiye ntanga ngaha Ego me tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe murabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe kandi na Innocent Innocent mwiriwe neza
mwiriwe murafite icyumviro murafite- murafite ikibazo munyarutse cyane gose akanya karatujanye
ni intererano nagira nterere yego Eh, uwo mugwi ndibaza ko ukeneye cyane mugabo naho ukenewe abakoze ibyaha barahunze muri ibyo myaka za mirongo irindwi na kabiri mirongo icyenda na gatatu none uzoba uje guhuza abandi ko abakoze ibyaha bagiye kandi nkumva ko uzokorera mu burundi umva ibyo byoshoboka nagira buja kubarondera n'iyo bari bakazuza kwisigura hama bakagirirwa imbabazi Ni- ni ivyo nari mfise novuga murakoze reka duhe ijambo kandi ubu ni munywanyi wa radio ijwi ry'Amerika Jean de Dieu mwiriwe neza halo mwiriwe neza Mwiriwe muratwumva murafite icyumviro murafite ikibazo
mufite ikibazo yego
Mm, nagomba kubaza kugira ngo mubwire mwumvise ko uzo- ko uzotohoza gushika ku byabaye muri mu bihumbi bibiri n'umunani yego Ari- ariko jewe aho mbaye uno munsi iyo baje gushorera imisore cyangwa abagabo ba- bavuga uti mirindwi na kabiri ni uko byagenda nca nibaza rero aba nabo bariko baratoteza uno munsi umugwi uzoza gutohoza kuko iyo muvuze iyo bavuga ngo ngo ubutungane nibwo buzobikora ico bita ubutungane nibaza ko abarundi baheruka kuri mwezi gisabo n'ico gihe ivyo vyaba ubwo ico bita ubutungane cariho nibaza abo bubu nabo ko bazatunganirwa nande icyo ni ikibazo ca mbere ikigira kabiri mwavuze muri uwo mugwi ko hari n'incabwenge n'ibyo ariko hari icyo bita incabwenge hari n'icyo bita ubuntu turavye ubuntu bw'umwe umwe muri abo bantu turasamakenga ko mwebwe mwaba mufite icyizere ko bazodutunganiriza abarundi
Ego mereka tuhubaze ivyo bibazo vyawe abashikana turi kumwe reka dutanguye kuri professeur Libera ntibashaka kandi ivyimviro ikabibazo bibajijwe na umushana Inosa
Eh, i- inosa ibi eh, tu- dusa n'abavuga bimwe avuga ati eh, uyu mugwi uje hataragera reka turindire amahoro n'umutekano ugaruke eh, abarundi bayage bicaye bari hamwe Eh, jean de dieu eh, i- avuga ati eh, uwo mugwi sitawizeye kubera ku gatwe k'umwe wese eh, abo bari muri wo ntibera Eh, ico novuga kuri ku kibazo ca jean de dieu eh, eh, amakenga mfise mugabo eh, sinibashira imbere ni uko umugwi eh, ufashe nka jean louis eh, jean louis amatwi ansumira yarabuze umuvyeyi muri mirongo irindwi na kabiri Eh, c'est une ah, bon, le- singe no bivuga mu kirundi eh, eh, murumva yuko eh, ni umuntu w'imana ndamuzi rwose kandi w'intungane mugabo Rof- ni- ko ko yabuze umuvyeyi mu ndwi na kabiri nibaza ko bitari vyiza kumuha uwo mugwi Eh, ntawo turi eh, nawe nibaza ko imigabayo batware ku igihe nuzeye perezida bagaza yatwara igihugu eh, nkaba nihenze Eh, nawe nyene urumva muri- muri muri kahise hariho ibintu eh, bitoba vyaragenze neza mu gihe ari ku butegetsi Eh, kigana he nabuze yuko ni umujuriste mugabo turazi ko eh, eh, nivyo Jean de Dieu yashatse kuvuga eh, ya yamaja mu migwi yose na cane cane mu kwandika ibintu vya konzeye la constitution eh, sinzi nawe nyene ko eh, abarundi bomwizigira Bon, eh, ibi ndabivuze je ku bwanje eh, ndashobora kwizera abari muri uwo mugwi mugabo eh, utwo tu u- utwo Jean Lodi yashatse kuvuga ku- uravye kuri umwe wese birashobora gutera impungenge ku bantu bamwe bamwe eh ariko rero ikintu gikuru uko je ndavyibaza ah, ni uko eh, abarundi abarundi barushe barushe eh, kubera eh, ugu- u- abarundi bigeze bamenya ukuri baranyotewe ukuri baranyotewe ubutungane baranyotewe eh, amahoro umutekano eh, hariho ntanze uburorero hari ibintu byinshi byabaye kuri iyi ntwaro yaba bashizeho uwo mugwi ubu rero turavuga ko Yego.
ndabona akanya kariko Reka karatujana natongore, eh, harabaye haragiye amakomisiyo yiga ibibazo ubwicanyi cyane
duga kwijambo uh, Libera nitwumva Bon, twibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka duhe ijambo uh, Gado imbere yuko dusubira kumushikantahe uh, Jean Baptiste. Gado, mwiriwe neza? Gado, muratwumva?
tugiti cyane nta kibazo Ga- Gado, muratwumva? Uh, master ni master master muratwumva
yego yego ndabumva umuntu yanutse cyane rwose amasegonda mirongo itatu icyiyumviro cyangwa ikibazo
rero nk'iki kibazo nagomba kubaza none uwo mugwi watsinzwe ni uzohera ku bitandatu na kabiri gushika ubu nibo abantu bariko barapfa cyangwa ufise aho uzogeza niyo nama ariko barisana bubu azoshinga uyundi mugwi uzoba uzobakurikirana uzo- uzogira amatohoza aho ariko baricwa ubu hazoba imigwi ni ukuvuga hazoba imigwi ibiri cyangwa ni umusanze waratsinzwe n'uzotohoza n'abariko baricwa ubu mbega ubu nk'uko bakiriko baricwa bazogeza gushinga imigwi izogiragira amatohoza yarishe gushika ryari murakoze Ego murakoze gado ico kibazo n'ikibazo abashinga ntahe bandi bari babajije ariko kugira ngo tuguhe inkuru y'imvaho nuko uyu murwi uri kurakora muri kigihe uzotohoza ivyaha vyakozwe kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani Eh, tugaruke kuri we eh, Jean Baptiste Hajayandi hariho ikibazo cashikirijwe na Innocent avuga ko eh, uyu murwi ukwiye gutangura koko ibikorwa vyayo ariko akavuga ko abari hanze vyogenda gutembega hariho uburyo bw'uko uyu murwi ushobora kuja hanze canke gwatuma ko abantu bo bari vyabona canke bagirizwa ivyaha bakaza gutanga ubutumwa bwabo eka bakaza gutanga gusura ba imbere yo murwi bakavuga ivyo bazi tuvuze abari hanze muri iki gihe Jean Baptiste
Eh, ndabyumva eh, bavuga bati hariho abahunze cyane muri bamwe ba- bashoboye kuba bari mu bari mu ntwaro mu- mu bihe byahera A- ariko eh, je nibaza yuko uh, sin- sin- sin- nta biharuro ndagira mugabo abo baba bari hanze si ukuvuga ko ari benshi cyane Eh, me- ni- nibaza yuko eh, hariho n'abibereye i burundi bahoze bari mu ndwaro bataco ba- bariko barakurikiranwa ko ubunye ariko bashobora kuba barakoze ibintu Eh, notanga nk- nk'uburorero bwa- bwa bamwe mu bahoze ari abakuru b'ibihugu nde- bibereye i burundi barafise ibintu bashobora naho bataba barakoze ibintu vyi- biteye ubwoba cane ariko bari burundi hariho n'abandi hariho abahoze bagaba amakambi kuva mirongo itandatu irindwi canke hariho n'abari abantu santere canke ba- bakora n'ibindi bi- bari burundi Eh, ico navuze na- navuze yuko eh, ahubwo boraba kugira ngo nk'abo bantu si ukuvuga ko bose ari abari inkozi z'ikiri mugabo barafise ibintu babonye mu gihe ba- batwara babishikiriza im- imbere y'uko imana eh, ibahamagara ego me, mu, Niko bamaze gu- kubona biba hama rero ikindi naco ni uko abantu ntiborindira ko abantu bose ba- ba- bashobora kuba barahunze izi ngorane ziri ubunye ba- baba bari mu burundi kugira ngo uwo mugwi ukore Eh, barashobora kuzo- ku- kuzoraba ingene babigenza biciye muri izi eh, nama ziriko ziraba kugira ngo bahuze abarundi zaba izirabwa na museveni na mukapa canke n'abajya barya komisiyo iri mu burundi ibyo rero ni- ni ikintu gikomeye cane mbona ngaha muntu yo- yosigura nuko iyi komisiyo iriho eh, iriko irako- iriko tangure gukora nyezina izokora ivy'imbere ya- y'ibihumbi bibiri n'umunani ku- kuva ku- kuri independance Ego.
ariko ibyabaye inyuma y'ico gihe eh, biri mu byo i- i- izi nama zikomeye n'amakungu akurikirana azoraba kugira ngo abarundi dushobore kugira intwaro nziza twumvikana ko n'ibi bya- by'akateka kazina muntu byose bibe- bice mu nzira nziza Eh, ibyo rero urumva birafise aho biriko birakorera akanya mbona kariko karatujana na- ndafise akabazo kanyuma nashaka ko mwishura mwese eh, dutangure ku- pa- kuri professeur Libera ntibashira kandi abarundi nkuko muvyumvise hariho ibintu vyinshi batizigiraniyemwo eka barinubana i- uravye ibintu vyagiye biraba mu Burundi ingwano zitavana ko uko imyaka ihera zigaruka ubwo abarundi ntibakwiye guhindura ukuntu biyumvira ukuntu binubana Eh, bakagira bagahindura cane gose ukuntu biyumvira mu mutwe nka kurya mu congereza babivuga ati paradigm shift canke sinzi ko mu gifaransa bavuga ngo changement de paradigme ivyo ntibikwiye mu kanya gatoya amasegonda mirongo itatu
birakwiye birakwiye ngorane mu burundi ntuze ni ni ah, icyo nokwita leadership eclaire et visionnaire akunda igihugu Eh, i- murabona hagiye habaye amatora eh, tuca tuca turi mu mu ngorane mu njyane nicyo gituma uyu mugwi wari ukwiye gukora hari amahoro kugira twitegurire tutegurire kazoza k'abana bacu tugashi- hakaja imbere abarundi ah, ataco bera ah, Ego me- ah, reka- bakunda igihugu reka nico kibazo tukibaze uh, mushinga ntahe professeur uh, Jean Baptiste Hajayandi abarundi ntibakwiye guhindura ukuntu biyumvira uravye ukuntu imyaka yaheze yose bamye mu njyane zitavanako kandi zitagira naho zihagaze
Eh, nku- nk'uko navuze eh, abarundi eh, ubivuze neza eh, nibyo bita mu gifaransa changement de mentalite urabona eh, ibintu byo mu burundi eh, nk'uko libera ya- yabivuze neza ko eh, arusha i- i- rya rya koro za arusha zari zafashije kugira ngo abantu bashobore gusubira hamwe kandi ura- urabona ko hari hatanguye kuba kuboneka agahengwe kugira ngo abantu ba- bahura abarundi mu bwoko bwose ndabona n'ibindi akanya ariko katujanye ariko icyo noshikiriza ni uko ntikarahera ntikarahera kuko abantu bibaza baguma ba- bari muri izo Mu- ngeto zabo turabashimiye zabo, kuba mushingantahe eh, jean baptiste hajayandi turagushimiye nawe mushingantahe libera ntibashira kandi turashimiye abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika baduteye akamo turashimiye enjeniyeri jo yadufashije mu buhinga bw'ibyuma tukaba kandi dushimiye na fatukarara yadufashe kwegeranya ikiganiro murakoze mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza
radiyo ijwi ry'amerika